radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi leta yazamuye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ubu nyene hirya n'atanu ukwezi guheze kandi babona ataho abo bantu dukura bicumukuye n'ubukene ibiciro by'ibifungurwa birashobora kuduga co kimwe ni- n'ibinyobwa kuko vyahora biza n'imodoka kandi izo modoka nazo zikaba zi- zinywa ibitoro bizimvye bisigura ngo n'ibiciro birashobora guca biduga bamwe mu batuye i bujumbura murwa mukuru w'ubukungu abantu ibihumbi bahitanywe n'umuhengeri wateje imyuzure mu karere k'uburasirazuba bwa libiya kuva ku cyumweru abantu barenga ibihumbi bibiri barapfuye abarenga ibihumbi bibiri na magana umunani nibo bahitanywe na nyamutigita yabaye muri maroc mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu ibikorwa by'ubutabazi birakomeje perezida wa koreya ya ruguru kim jong un yageze mu burusiya aho ari buhure na mugenzi we w'uburusiya vladimir putin ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa koreya ya ruguru kim jong un yageze mu burusiya aho ari buhure na mugenzi we w'uburusiya vladimir putin leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko uwo mubonano ugamije amasezerano yo kugurisha intwaro uburusiya bukeneye mu ntambara burwana muri ukraine ababikurikiranira hafi baravuga ko koreya ya ruguru nayo ikeneye ibiribwa n'ubundi bufasha muri gahunda yo gucura intwaro za kirimbuzi perezida putin yageze mu mujyi wa vladivostok uri ku birometero magana abiri uvuye ku mupaka w'uburusiya na koreya ya ruguru ariko aho abo bagabo bombi bahurira ntihatangajwe abantu ibihumbi bahitanywe n'umuhengeri daniel wateje imyuzure mu karere k'uburasirazuba bwa libiya umuyobozi wa leta yo muri ako karere itemewe n'amahanga aravuga ko abantu barenga ibihumbi bibiri bapfuye n'abandi ibihumbi bakaba baraburiwe irengero umuhengeri daniel wageze ku nkengero za libiya ku cyumweru bituma leta ishyiraho amasaha y'umukwabu ku yandi makuru ndi kumwe na temistokle mutijima na fidel niyo ngabo muri maroka abatabazi barasiganwa n'igihe bashakisha abarokotse umutingito iminsi ine nyuma y'uko wibasiye akarere k'imisozi kari hafi y'umujyi uzwi cyane wa marakesh abarenga ibihumbi bibiri bahitanywe n'uwo mutingito n'abandi ibihumbi barakomereka temistokle mutijima imiryango myinshi iri mu marira n'agahinda batewe n'ababo bagwiriwe n'amazu yashengwe n'uyu mutingito ukomeye kurusha iyindi yabayeho muri maroke kuva mu myaka mirongo itandatu ishize amatsinda y'abashinzwe ubutabazi baturutse mu bihugu bya esipanye ubwongereza na katari yagiye kunganira abo muri maroke muri uku gushakisha ni nyuma y'umutingito ukomeye wari ku gipimo cya gatandatu n'ibice umunani wibasiye akarere k'imisozi miremire ka atrasi abakora ubutabazi bavuze ko amazu gakondo yubakishije amatafari ya rukarakara yiganje mu karere kibasiwe yagabanyije amahirwe yo kubona abarokotse kubera ko yahirimye amashusho yo mu gace k'icyaro ka imitara yafashwe na antonio nogales umwe mu bakora ubutabazi baturuka muri esipanye agaragaramo imbwa ziterera imisozi ihanamye yarenzweho n'ibisigazwa by'amazu yasenyutse nyuma y'aho bamwe mu barokotse uyu mutingito banenze uburyo ubutabazi bwatinze kuri uyu wa mbere byabonekaga ko ibikorwa by'ubutabazi byongerewe ingufu aho inkambi zubatswe mu mahema zabonekaga muri tumwe mu turere twibasiwe icyakora abategetsi baravuga ko gutanga ikigereranyo cy'abantu bagikomeje kuburirwa irengero bigoye bitewe n'uko ahibasiwe n'umutingito ari mu turere twitaruye cyane bigoranye kugeramo muri nigeria haravugwa urupfu rw'abantu makumyabiri na bane n'abandi baburiwe irengero nyuma y'iruhama ry'ubwato barimo fidel niyo ngabo ubwo bwato bwari butwaye abarimyi barenga ijana bariko baja bukuruzi niger bagana imirima yabo hakurya yago muri leta ya niger igihe bwazama garba salihu ayoboye ikigo cy'igihugu kijejwe gutabara yavuze ko muri iki gihe ibiziga by'abantu mirongo ibiri na bane vyatowe abandi mirongo itatu baratabagwa yatangaje ko abantu barenga ijana bategerezwa kuba bari muri ubwo bwato igihe bwagira isanganya impamvu z'iyo mpanuka ntizatangajwe ibikorwa vyo kurondera abo irengero ryabo ritazwi birabandanya ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye abantu cumi barasomye nturi batatu nabo irengero ryabo ntiryamenyekanye igihe ubwato bwarimo abantu mirongo ibiri na batatu bwari bugiye ku isoko bwazama mu kiyaga njuwa mu ntara ya adamawa iri mu buraruko bwa nigeria amasanganya y'ubwato mu nzuzi zo muri nigeria ni ibintu bishyika kenshi kenshi biva ku bwato buba butwaye ibitigiri by'abantu by'umurengera kandi butaba bukwije ibisabwa ku bijyanye n'umutekano w'ababukoresha umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri tanzania tundulisu yafunzwe igihe gito kuri iki cyumweru ashinjwa gukoresha inama atabyemerewe imbere yaho tundu lisu yari yangiwe kuja mu ikoraniro ry'abaharanira agateka ka muntu ryabereye ahitwa ngorongoro mu buraruko bw'igihugu mu majambo yashikirije mu yandi makoraniro ya politiki lisu yaranebaguye amasezerano yereka ikivuko gishasha leta yagiranye n'isosiyete ikorera mu gisagara ca dubai muri emira zunze ubumwe z'abarabu tundu lisu yatabutse avuye mu buhungiro mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka inyuma y'uko ahunze igihugu bugira kabiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hari imyaka itatu inyuma y'uko arusimvye kw'igeragezwa ryo kumugandagura umuyobozi w'umugambwe utavuga rumwe na leta Chadema Freeman Mbowe yagirije perezida wa Tanzania Samia Hassan Suluhu ko ariko agarukana intwaro y'agahotoro mu gihugu. Freeman Mbowe yagirije kandi leta ya perezida wa Tanzania Samia Hassan Suluhu ko ibuza amakoraniro y'abatavuga rumwe na leta kuba mu buraruko bw'igihugu. Abatavuga rumwe na leta bariko bagirisha amakoraniro asaba ibwirizwa nshingiro rishasha n'uburenganzira kurushiriza bwa demokrasi. Mu kwezi kwa mbere perezida Samia Hassan Suluhu yari yakuyeho ingingo yabuze amakoraniro y'abatavuga rumwe na leta byari byatumye tundu lisu atahuka mu gihugu avuye mu buhungiro yari afise icyizere ko tanzania iriko ija mu nzira nshasha ya demokarasi
murakoze fidele niyongabo na temistokle mutijima mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri maroc abatabazi baragerageza gusiganwa n'igihe bashakisha abarokotse umutingito babwiriwe n'amazu nyuma y'iminsi itatu abantu barenga ibihumbi bibiri na magana umunani bahitanywe nawo mu cyaro cy'akarere kegera imisozi miremire ya atlash ni hafi y'umujyi uzwi cyane w'ubukerarugendo wa marakesh minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika iravuga ko maroc itarasubiza ivuga ko yemeye kwakira inkunga amerika yifuza gutanga ambasaderi w'u rwanda muri maroc zayin na nyiramatama aravuga ko abanyarwanda baba muri icyo gihugu bameze neza yavuganye na mugenzi wacu edi rwema uko bimeze nyine ubutabazi burakomeza barakomeza gushakisha ababa baragwiriwe n'amazu abarokotse kubagezaho iby'ibanze abaturage benshi baritanga mu gutanga amaraso kugira ngo inkomere zishobore kuvurwa yego urabona ko imibare yiyongera umunsi ku wundi kubera ko hari aho bagenda babona kubera nyine bwa butabazi bwo kubashakisha aho ubona imidugudu myinshi isa nk'aho yose yaba yaragwiriwe n'iryo shyano ubwo rero ngarutse ku kibazo wenda cyerekeye abanyarwanda bari hano muri moroko tugera ku ijana biganjemo abanyeshuri biga muri za iniverisite hano muri maro mu mijyi hafi ya yose y'igihugu bari aho bameze neza bafite ukuntu dukorana bari aho bose ntawakomeretse ntawe inzu yagize ikibazo mbese bameze neza muri abo banyeshuri n'abanyarwanda batuye aho mu gihugu cya maroke ese hari abaturiye hafi y'ahabereye uwo mutingito barahari bagera ku icumi ariko bose nyine kuva ikibazo cyagaragara twarabavugishije n'uyu munsi twongeye kubavugisha kuko tuba tugira ngo tumenye mbese amazu barimo arakomeye nta kibazo afite ku buryo twagira impungenge bose bameze neza rwose ko bare- bari hafi ijana Ah, ambasaderi ah, mu gusoza iyi mitingito nk'iyi iri bube hari igihe habaho kuburira abantu bababwira ko hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba Ah, ibi byigeze bibaho muri maroke cyangwa se mwese byababayeho mu buryo butunguranye ko njye nabyumvise kandi bivugwa n'impuguke ni uko ubwoko bw'uyu mutingito uturuka cyane cyane mu misozi ya karasi igana nyine aho muri za marakeshi Eh, uko bisanzwe biba n'ahandi i- ntabwo babimenya ku buryo bworoshye nk'uko i- ubundi bwoko bw'i- bw'imitingito i- ishobora kugaragara mbere nibyo twumvise eh, kubera ubumenyi bu- bukeya mfite muri urwo rwego ntaho nagarukira ambasaderi zaina nyiramatamanda gushimiye cyane kubwa kanyu uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya maroke ndagushimiye cyane murakoze namwe kugeza ubu abasizwe iheruheru n'uyu mutingito bahangayikishijwe no kubona amazi n'ibiribwa umunyabugeni ukomoka muri cote d'ivoire comenange san leon yavuganye na mugenzi wacu emmanuel victoire ngapela amubwira uko ibintu byifashe magingo aya But now people sleep in the street. They go ariko in ubu the garden.
abantu bararara mu muhanda bararyama mu mirima kubera ko bafite ubwoba ko inzu zahava zibagwira baratekereza ko byakongera kuba wakongera ukagaruka baratekereza ko umutingito wagaruka kandi ibyo byari ibihe bigoranye cyane ikindi abantu hafi ya bose ubu nta nzu bagifite nta kintu na kimwe bari hamwe n'imiryango inzu zabo umutingito warazararitse ubuzima buragoye kuko hari abakene benshi baba mu mijyi nta mafaranga babaga mu tuzu dutoya duto cyane rwose ugasanga batuyemo ari imiryango migari muri utwo tuzu dutoya ari naho bakorera buri kimwe ibi bihe rero birabagoye cyane turagerageza kubafasha mu dufaranga dukeya dufite turabaha icyo dufite Try to give them what we have. If we have a little money or if we have something to give to them, we try to help.
yibaye twabonaga amafaranga na makeya yibaye twabonaga icyo tubaha turagerageza gufasha uko dushoboye ariko ibi bihe biracyabagoye cyane kubera ko kugeza ubu abantu bamaze iminsi itatu cyangwa ine baba mu mihanda bafite ubwoba bwo gusubira mu nzu ariko ndizera ko ibintu biza kumera neza ndizera ko baza kubona ihumure kubera ko benshi muri bo batakaje imiryango yabo batakaje ababyeyi cyangwa se abana babo rero urabyumva nawe uburyo ibi bihe bibagoye cyane nkizera ko baza kubona amahoro ndizera ko baza kubona ihumure baza kubona ihumure They find peace.
murakoze I hope they find peace. I hope they find peace. Thanks.
umunyabugeni ukomoka muri cote d'ivoire comenange san leon avugana na mugenzi wacu emmanuel victoire ngapela mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi leta yazamuye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli izamuka ry'ibiciro ryaherukaga mu kwezi kwa karindwi inkuru ya eloge birikaneza Ibiciro vyatangajwe kuri uyu wa mbere ku muhingamo ariko umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Ibrahim Uwizeye mushikanganje w'amasoko ntanga nguvu ubushikanganje bwiwe bujejwe itunganywa ry'igitoro yavuze impamvu vyadugijwe tugumije ku mafaranga cahorako igitoro ntitwokiguze kandi si twe dushinga ibiciro kandi n'amafaranga yo hanze mvamakungu byumvikana yuko igiciro cashinzwe hari ku mpamvu yo ko igitoro kibandanye kiboneka mu gihugu abanyagihugu bavuga ko iri duzwa rije kunyura ibintu mu gihugu aho ibindi biciro vy'ibintu vya nkenerwa vyose vyadugijwe mu misi iheze abana bo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura
tumva bitangaje kweli ubu nyene hirya yejo biratangaje rwose bagomba yuko abana bacu batagoja ku mashuri nta mahera tu- we muri ubu bukene ko zivuga ijoro ko zitambwa cyose ndabyakiriye neza kuko n'ubundi dukiduga ntabwo twari twazakiriye neza kuko hano twadugira bitanu ubu tubadugira ku icumi na bingahe umva nta kuntu byakira neza ubu uyu muntu aduze ubu yagiye muri kenya ubu nyine hirya n'atanu n'ukwezi guhetse kandi babona ataho abo bantu dukura dicumukuye n'ubukene ibiciro by'ibifungurwa birashobora kuduga co kimwe ni- n'ibinyobwa kuko byahora biza n'imodoka kandi izo modoka nazo zikaba zi- zinywa ibitoro bizimvye bisigura ngo n'ibiciro birashobora guca biduga urabona ibintu byaduze rwose cyane ku buryo burenze urumva bica tubura uburyo kuntu twibyifatamo n'ukuntu tubyitwaramo mbona ubwoba yuko dushobora kubura ibyo tugabura tugaburira nk'ibibondo n'ibyo dushobora ku- gufungura twebwe nyine kandi bigatuma haba inzara nyinshi ikomeye mu bantu bikazatuma abantu tugira ibibazo bikomeye cyane mu kubaho mu kwiyunguruza no mu bwi- n'uburyamo bwose bigatuma bigorana cyane ubona ko leta yogerageza ikaraba ibishoboka byose ikaraba ikagabanura ibintu kuko ibifitiye ko ububasha irashobora kugaba- ikagabanya umushikiranganji wizeye yamenyesha ko iyi ngingo yashyize imbere inyungu z'umuguzi kuko ahandi ho ibiciro byari kuduzwa cyane kurusha aha yariko yishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru yamubajije niba inyungu z'umuguzi zashyizwe imbere murabe uko igiciro kigurwa mpuzamakungu muce mwi- muraba no mu bice duherereyemo muraza kubona neza ko hari akigoro akigoro gakomeye cyane mu gihugu cyacu ahandi biba biri hejuru gusumba kuko turi tuvuga duti reka tugerageze dutume duheba amatagisi twiyumviriye cyane imiduga itwara abantu na cyane cyane ikoreshwa mazutu ikazana n'ibidandazwa ku rugero mpuzamakungu mugiye mukabiraba mazutu iri hejuru gusumba twagerageje kubana kugira ukaraba uko twabitunganije harimo cyane gukunda abenegihugu tugumije ku giciro twarako turagura ko mazutu na esansi n'abarahiye nta mazutu tworonse bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu na bene imiduga ikora ku kazi basaba leta ko yocishirira ku rugero rumwe rw'ibitoro n'amafaranga yo kwiyunguruza abaganiye n'ijwi rya amerika nabo kwibarabara rya cibitoke ya bujumbura abiyunguruza baca baba bake kubera ko amatike uca usanga n'amatike araza kuba aduga kuko igitoro kiduze amatike araduga cyoboneka ku masitasiyo kikaduga hama leta igashinga ibiciro ikurikije uko ibitoro biba byaduze uko yaba bakiduza bigaca bisaba ko leta nayo idufasha kubwire ca giciro bashinze ca leta kubwire n'abenegihugu nabo bavyiyakireko kuko iyi saha umwenegihugu urashobora kumubwira ati bujumbura rugomo ni ibihumbi bitandatu n'amajana atanu wewe ntikibuza ko akwihera amahera ibihumbi bine canse bitanu haruguru mba ko intambamyi zitegereza kuba zihari kuri twebwe dukora uwo mwuga umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu asigura ko mugenzi we ajejwe ubudandaji ariwe azoheza agafata ingingo zibereye aravye neza y'abaguzi b'abarundi ngezaje arabizi azoheza arabe ibitegetse kuduza abona ko bishoboka biraduha ko na kare ubwiye ukaraba hari abo basanga abantu biyunguruza ku buryo burenze uko igitoro kigurwa ngaha ishyirahamwe rihana inyungu z'abaguzi ya buko ribabazwa no kubona ibiciro by'ibintu bitandukanye biguma biduzwa mu burundi umuguzi yatagishijwe inama uko niko noel nkunziza umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe abisobanuriye ijwi rya amerika ivyo biciro kandi ukuntu tubona biduga ntihajamo umuco abaserukira abaguzi henshi bateza gutumirwa ntibatumirwa kugira ngo haze igiciro cumvikanywe ivyo biciro n'ukuri bigumye uko biri birafise ingaruka cane ku buzima bw'umuguzi aha ndiho ubuzima bushoboka turazi neza amikoro y'umuguzi umunsi ko hadashemeye cane iduga ry'ibiciro by'ibitoro riheruka ryabaye kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'indwi mu mwaka ariko nubwo byadugijwe ku masoko byagumye ari umuzi w'ibuye mbere nko mu ntara za kirundo na muyinga mu buraruko buciye buseruko ijwi rya amerika ryamenye ko hari haheze indwi zitatu zose atari lisansi iboneka ku masitasiyo ico gihe ibiciro vyo kwiyunguruza vyaradugijwe kugera ku mafaranga igihumbi hagati y'igisagara c'ubutunzi bujumbura n'intara zimwe zimwe mu gihe mu makaritsiye ya kure ya bujumbura cadugijwe kugera ku majana atatu eroje urikaneza ijwi rya amerika mu rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc kirasaba abanyarwanda kutaba abanyamwigendaho bagafasha abafite ibibazo bibakururira kwiyahura kigali asumutakaboyi ikigo rbc kivuga ko mu rwanda abagera ku bihumbi bibiri magana atanu batabawe n'abaganga bagerageza kwiyahura muri uyu mwaka rbc itangaza ko aba babona bagerageje kwiyahura ari abagana amavuriro batarapfa kuko abamaze kwiyahura bo barebwa n'izindi nzego nagerageje gushaka umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib ngo mubaze baba baramenyekanye biyahuye muri uyu mwaka ariko ntiyigeze aboneka kuri telefoni y'igendanwa gusa imibare rib yashyize hanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe yagaragazaga ko mu gihugu abantu magana atanu mirongo irindwi na batandatu aribo biyahuye muri iyo myaka ibiri icyo gihe rib yari yagaragaje ko mu rwanda iperereza ryakozwe rigaragaza ko mirongo ine na barindwi ku ijana by'abiyahuye hatamenyekana intandaro yo kwiyambura ubuzima bwabo gusa ikizwi ni uko abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu miryango bageraga kuri makumyabiri n'umunani ku ijana naho ababitewe n'uburwayi bwo mu mutwe bari umunani ku ijana muganga jean damascene yamuremye umuyobozi ushinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri rbc yabwira dijwi rya amerika ko bagerageza kwiyahura bakiriye mu mavuriro umwaka ushize benshi baje bagaragaza agahinda gakabije bikageraho abantu bumva kubaho birutwa no kuba barapfuye buri masegonda mirongo ine byibuze ku isi umuntu umwe aba yamaze kwiyahura no mu rwanda rero ikibazo cyo kwiyahura kirahari kandi giteye inkeke kuko gitwara abantu ku buryo bubabaje mu mwaka ushize ibyegeranyo by'imibare yatanzwe n'amavuriro byatugaragarije ko hafi ibihumbi bibiri na magana atanu y'abantu bageze ku mavuriro cyangwa ku bitaro bateshejwe kwiyahura muganga iyamuremye asobanura ko akenshi agahinda gakabije kazanwa n'impinduka z'ubuzima ziba zitagenze neza kandi uwiyahuye akabura uwo yasangiza ako kababaro icyo iyi mpuguke mu buzima bwo mu mutwe isaba abanyarwanda ni kimwe ubukangurambaga burakomeje bwo kugira ngo abantu begere abafite ibibazo hanyuma abababaye tubabarane nabo hanyuma tubafate mu mugongo ndetse umuntu ntabe nyamwigendaho ari byo bituma abantu bigunga bikavamo kwiheba no kugira ka gahinda gakabije ari byo bibishyira kwiyahura ubushakashatsi bwakozwe na rbc muri bibiri na cumi n'umunani bwagaragaje ko abanyarwanda bangana na makumyabiri ku ijana bagendana agahinda gakabije muri bo mirongo itatu na batanu ku ijana ari abacitse ku icumu rya jenoside mu myaka itanu ishize nta bundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje uko iki kibazo gihagaze rbc itangaza ko indwara zo mu mutwe arizo zifata umwanya wa mbere mu mpamvu zitera benshi kwiyahura Claver Haragirimana uhagarariye ishyirahamwe ry'abafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babukize agaragaza ko mu muryango wabo buri mwaka hagaragara biyahuye muri uyu mwaka twatakaje bane biyahuye ngo niba abantu mbanzi tunasuye naganirije rimwe na rimwe natanze n'impuruza ye ku bashinzwe kubafasha yewe kandi igihe bamwe bajyaga babitubwira ati ariko ndumva ubuzima bwanjye birutwa nuko naba ntariho mbese kutumvuga mu muryango bitewe n'uko n'ikibazo yagize cy'uburwayi bwo mu mutwe guhezwa mu muryango ku rusengero aricaye uwo bicaranye arimutse aragiye amuvuye iruhande ibyo byose byose yabitekereje aravuga ati isi ndi kuyikoramo iki haragira imana asanga kurinda abiyahura cyangwa ababyifuza bidasaba ubuhanga bwinshi icyo dusaba umuryango nyarwanda ni uko burya umuntu iyo agiye kwiyahura abanza impuruza dusaba umuryango nyarwanda kureba impuruza z'umuntu umuntu iyo umuzi mu bana ari inshuti yawe hari n'abo twagiye dukura ku munsi wa nyuma cyangwa ku munota wa nyuma babitekereje na n'ubu bakaba batanga ubuhamya ko babitekereje ariko babiretse kuko twabafashije ndasaba umuryango nyarwanda rero kujya batabigira imikino bajye bagerageza niba utanabishobora ubitangeho amakuru impuruza ya rbc isaba kwita ku bafite ibibazo byabatera kwiyahura ntitandukanye n'itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms ibinyujije ku rubuga rwayo rwa interinete uyu muryango utangaza ko buri mwaka abantu bagera ku bihumbi magana arindwi biyahura ku isi yose oms igasaba abantu kwegera abagaragarwaho n'ibitekerezo byo kwiyahura bakabahumuriza bakerekwa ko hakiri ibyiringiro umunsi mpuzamahanga wo gukumira kwiyahura watangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ku rwego rw'isi mu rwanda ho ikigo gishinzwe ubuzima rbc cyatangiye ubukangurambaga kuva muri uku kwezi kwa cyenda ubukangurambaga bukazagera mu mpera z'uyu mwaka rbc yatangiye ubukangurambaga mu ntara y'amajyepfo abakozi bayo n'abo mu bigo nderabuzima barasobanurira abaturage iby'ubuzima bwo mu mutwe no gusaba baba bafite ikibazo cyo mu mutwe kugana muganga agafashwa aho gukomeza kwigunga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda hatangijwe ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika ni igikorwa cyabereye mu karere ka rubavu mu mudugudu w'icyitegererezo wa rugerero uherutse gutuzwamo abatishoboye n'abahuye n'ibiza inkuru ya gloria tuyishime
ni igikorwa cyaranzwe by'umwihariko no gushishikariza abakuru n'abato kwimakaza umuco wo gusoma no kwandika binyuze mu mbyino kumurika imideri imikino imitambagiro imivugo n'ibindi cyari cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye muri minisiteri y'uburezi abarimu imiryango mpuzamahanga itera inkunga ibikorwa by'uburezi nk'umuryango w'abanyamerika ushinzwe iterambere mpuzamahanga usaid soma rwanda umuryango save the children abanyeshuri baturutse ku bigo bitandukanye n'abandi iki gikorwa cyari kigamije gufasha abaheruka kugerwaho ingaruka n'ibiza byibasiye uturere turimo n'akarubavu muri uku kwezi kwa gatanu amashuri atandukanye yo muri aka karere yashegeshwe n'ibiza ku buryo uwari kuhagera nta n'intebe n'imwe nzima yari kuhasanga kimwe mu bigo byibasiwe n'ibiza by'imvura nyinshi yateje imyuzure harimo seminari nto ya nyundo aba ni bamwe mu banyeshuri baho bigeze kuganira n'ijwi ry'amerika ubwo ibi biza byabaga byaje muri doro abararaga hasi mama araratoha biragenda muri karase ho twara amakayi ibikoresho byanjye byaragiye amakayi yanjye byari byanitse muri seshware ubuyobozi buri kudushakira uburyo bwagikemuramo uretse kuba abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye bo muri aka karere barabuze amakaye amakaramu imyenda yabo y'ishuri n'ibiryamirwa bagiye banagira ihungabana nk'uko umuyobozi w'iri shuri yabidutangarije ibi biza bikiba mu rwego rwo gukomeza gutabara ibigo byibasiwe n'ibiza byo muri aka karere ka rubavu kuri uyu wa mbere byahawe ibirimo amakaye amakaramu imashini zo kwandikisha zizwi nka braille ku bana bafite ubumuga n'ibindi twizere imana godanse ni umwarimu wigisha ikinyarwanda ku rwunge rw'amashuri rwa gitebe kabiri riherereye mu murenge wa Nyundo avuga ko ubwiza byabaga byadindije abana kubera ko imfashanyigisho zirimo ibitabo byatwawe n'amazi ibitabo cyane cyane amakayi ugasanga umwana nyine imyambaro y'ishuri n'ibindi nk'ibyo ugasanga umwana yabaye ari disponible kuba ya kuba yabura ibi ibyo bintu byatugizeho ingaruka cyane kubera yuko byadindije byadusubije inyuma mu kwigisha ndetse no mu myumvire y'abana byabasubije inyuma kubera yuko ni ukuvuga ngo niba umwana hari aho yari ageze akaba yabura ikayi urumva hari icyasubiye inyuma hari izindi ntambwe zasanye n'izigabanyuka arashima ubufasha bahawe nk'abarimu akubona igitabo agasoma bityo akiyungura ubwenge akaba yazamura imitekerereze ye kandi natwe twese biradufasha mu gutegura uretse ibikoresho by'ishuri byahawe abanyeshuri batandukanye bo mu karere ka rubavu abakuze ni ukuvuga abafite kuva ku myaka cumi n'itanu kuzamura batazi gusoma no kwandika nabo bashyizwe igorora kuko mu mudugudu wa muhira hatangijwe isomero bamwe mu bakuze batazi gusoma no kwandika batangarije ijwi rya amerika ko biteguye kujya kubyiga kuko batekereza ko bizabagirira akamaro uyu ni mukakarenzi donatile umukecuru imyaka mirongo itandatu nawe nabimenya rwose ngo mvuge ngo kino cyapa ngo kisobanura kinyura hagi no kwibagirwa n'ibintu mbese nyine ngavuga nanjye nyine yaba naramenye ngo gusoma ubwo nanjye wenda biba bifite ibyo byamfashije kurisubiramo ntarisubiramo bakajya banyereka nk'inyuguti ndayimenya ngayanda aha ndayizina aho ndayizina iyi Sabimana Theogene na Jeannette Uwingabire batuye mu karere ka Rubavu bavuga ko kugana amasomero bakuze byabafashije kwitinyuka mu bandi ndetse no kwiteza imbere mu buryo butandukanye nyine uburyo nasemba mu kundi kuko bisaba kwandika cyangwa se kubara imibare kubera ko nabyize mu ishuri kumika nyine mbifatiraho ubu niteza imbere mu buryo bwo kubaka nyine intero ngiye byangejeje kuri byinshi ariko ngiye gusoma no kwandika hari icyo byangejeje kuko buno ntabwo nagera ku cyapa ngo mbure kwirangira ahantu ho ngiye no kwandika ntabwo najya ku isoko ngo mbure kumenya ngo ndatangaye cyangwa ngo kugarurira aya ngaya gusa umuyobozi mukuru ushinzwe politiki y'uburezi n'isesengura rose baguma akavuga ko muri gahunda yo kwigisha gusoma abakuze no kwandika hakirimo ingorane zitandukanye ariko agakangurira buri wese kwitabira gusoma no kwandika kandi twebwe icyo tubabwira ni iki tubabwira aho ugeze hose ushobora kwiga uyu munsi bakumva bafite ipfunwe badashaka kujya kwiga ikindi nanone gishobora kuba imbogamizi ni uko baba bafite n'indi mirimo ibaza umuntu umugabo umugore ufite urugo ufite akazi burya babyuka bajya mu kazi gatandukanye kurusha uko bakwitabira ya mashuri twashizeho y'abantu biga gusoma insanganyamatsiko mu rwanda kuri iyi nshuro igira iti twimakaze umuco wo gusoma no kwandika duteza imbere uburezi bw'ibanze ubushakashatsi bw'ikigo kibarurisha imibare nisr bugaragaza ko mirongo irindwi n'umunani n'ibice bine ku ijana bari mu myaka yo gukora bazi gusoma no kwandika mu gihe makumyabiri na rimwe ku ijana batabizi muri gahunda y'iterambere y'imyaka irindwi biteganyijwe ko abagera kuri mirongo inani na kane ku ijana bazaba bamenye gusoma no kwandika mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane kuri ubu abagera kuri mirongo inani na gatatu ku ijana nibo bamaze kumenya gusoma no kwandika Laura Tuyishime ijwi rya Amerika Rubavu
ni hano dusoreje aya makuru y'ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye ko mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umugore yaje bigezo abyara shikama umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashira ngabo k'amazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bambicumira gakene ku